ఇది నిజవిది అమెరిక్ ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo kuri iyi saha umunsi wa gatanu itariki zitatu z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi kuri mikro muri kumwe nanje fide niyo ngabo mu biganiro n'amakuru tubafitiye kuri iyi saha uno munsi rero twebwe eh, muri leta kandi turashima ingene umutekano wifashe mu gihugu cose c'uburundi bitubona bo aza kutubonera mu nkono iyo tutiboneyemo uyu ni cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Gaston Sindimwo avuga ku vyatangajwe n'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU no ku kugena ikibazo c'umutekano cifashe mu Burundi iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turayigarukako mu kanya nyamara reka dutangure ku makuru avuga hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero waramutse neza Rosine utubwire amakuru dufitiye muri iki gihe
mwaramutse fidele mwaramutse namwe mwese muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika muherereye hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri zimbabwe aho igenwa ry'umucamanza mukuru muri sentare nkuru y'igihugu ryaranzwe n'impari zitari nke mu nzego zijejwe ubutungane ibyo byatangajwe n'uwahahora godfrey cikiyosiku mu gihe yari mu birori byo kumusezera kuri uyu wa gatatu cikiyosiku amenyesha ko ibyo bitari bikwiye gutera imari kuko ngo kubwiwe nta ngorane ziriho akavuga ko inyuma y'iminsi mike ibintu bizoba byagiye mu buryo cikiyosiku asubirijwe bivuye ko amategeko avuga ko umucamanza mukuru atanga imihoho mu gihe ashikanye imyaka mirongo irindwi y'amavuko nawe akaba yayishikanye mu kwezi kwa kabiri mwamenya ko izo mpari zaturutse ku mukandida yashikirijwe romeo zibani atari ku rutonde rw'abakandida batatu bahawe perezida robert mugabe ngo abe ari batoramwo zibani ahobwa ko ari umunyeshuri mu by'amategeko kandi ko ataburambe afise mu bya politike kuva ku mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu itegeko ryaraho uburenganzira umukuru w'igihugu bwo kwitorera uwufata ikibanza cy'umucamanza mukuru muri uyu mwaka abanyagihugu muri zimbabwe baheruka gutora ku bwinshi bwirizwa rishingiro rishasha ririmwo n'uburyo bushasha bwo gushyiraho umucamanza mukuru icegera cy'umukuru w'igihugu emerson Manga, Manga, mangagwa yarasabye ko iryo bwirizwa shingiro ryosubirwamwo perezida mugabe akaba ataco arashikiza ku bijanye n'uwo mucamanza mukuru mushasha perezida Adama Barrow wa Gambia yashitse kuri uyu wa kane mu gihugu ca Senegal igihugu cagize uruhara rukomeye mu bijanye no kumufasha gushika ku butegetsi bitekanijwe kugo rugendo rwiwe muri Senegal ruzomara iminsi itatu nirwo rugendo rwa mbere perezida Adama Barrow agize mu mahanga kuva atanguye amabanga y'umukuru w'igihugu tubutse ko perezida Barrow yatsindiye amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa 12 mwaka uheze yamara mu kiringo c'indwi zitandatu yaya jame yaramutswe igihugu ico gihe yaranse kwemera ko yatsinzwe amatora perezida baro akaba yaciye ahungira ku mugwa mukuru wa senegali dakar ku mvo z'umutekano wiwe hari itariki cumi na zitanu z'ukwezi kwa mbere senegal n'ibihugu byo bihurikiye mu ishirahamwe rya afurika mu ishirahamwe rya afurika cedeao byavuye bifata ingingo kugira yaya jame ave ku butegetsi perezida Macky Sall wa Senegal yakiriye perezida Barrow igihe yashika ku kibuga c'indege ku mugwa mukuru wa Senegal i Dakar Igihugu c'Ubuganda carakiriye hafi igice c'abanyesudani b'umanuko barenga umuriyoni n'ibihumbi amajana atanu bahungiye mu bihugu bibanyi ni mu gihe izo mpunzi zihunga intambara amabafitiye ku gitsina gusahura n'ikibazo cy'inzara giheruka kwibonekeza bikomeye mu bice bibiri by'intara ya united state charlie yari umuvugizi w'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaye impunzi hcr mu buganda avuga ko kubera uburyo ari buke urugero rw'ibifungurwa bitangwa rwagabanijwemo inshuro zibiri mu mwaka uheze ku mpunzi zose zahungiye mu buganda mu gice cya mbere cy'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu mwaka uheze hakamo katewe ko gufasha impunzi z'abanyesudani y'umanuko ziri mu buganda kasaba amafaranga angana n'imiliyoni amajana abiri na mirongo itanu n'imwe z'amadolari yamara habonetse ibice mirongo ine ku ijana gusa by'ayo mafaranga ivyo vyaragize ingaruka ku bushobozi bw'amashirahamwe ajejwe gutabara ku bijanye no guha imfashanyo abayikeneye mu gihe impunzi z'abanyesudani y'umanuko zibandanya gushikaho muri uganda uko umunsi utashe amashyirahamwe agejwe gutabara amenyesha ko atera arengerwa n'ibikorwa byayo mu gutanga imfashanyo umushikiranganji ajejwe ubutungane wa leta z'ubumwe za amerika jeff sessions yatangaje ko ataruhara azogira mu matohoza ku bijanye n'uko igihugu cy'uburusiya kivanze mu matora ya amerika mu mwaka uheze sessions yabibwiye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane inyuma y'aho ikinyamakuru the washington post gitangarije ko yabonanye n'ubuserukira uburusiya hano muri amerika inshuro zibiri imbere y'uko amatora aba kandi ko atavyo yabwiye inama nkenguzamateka ikibazo kiriho gushika ubu nicerekeye nimba abo bategetsi baraganiriye ku bijanye n'amatora bamwe mu bashingamateka baturuka mu mpande zompi basaba sessions ko yotanga imihoho bakavuga ko yabeshe mu gihe cyo kurahira ni mu gihe sessions yari yemeje mu bibazo yabajijwe imbere y'inama nkenguzamateka ko atigeze avugana n'abarusiya kandi ko ataco ashoboye kubivuga ko kuri uyu wa kane sessions yatanze yatangaje ko imibonano yagiranye n'ubuserukira uburusiya ataco yari ihuriye ko n'amatora ya perezida donald trump mu gitondo cyo kuri uyu wa kane perezida trump yatangaje ko yizeye jeff sessions kandi ko adategerezwa gutanga imihoho perezida trump yatangaje kandi ko ataco azi kuri iyo mibonano ko yabimenyeshejwe n'ibimenyeshamakuru umugwi ujejwe iperereza mu nama nkenguzamateka umenyesha ko uza watanguye amatohoza nayo uw'inama nshingamateka watangaje ku munsi wa gatatu ko uriko uriga ku bijyanye n'ayo matohoza
urakoze rozine ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru yo mu karere dutangurire ku nkuru yerekeye burundi aho umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu antonio guterres yerekanye impungenge ku ruhara rutera rwiyongera rw'imikangara y'umugambwe uri ku butegetsi mu burundi sendede fdd bita imbonerakure yatangaje ko abantu barenga amajana abiri bazimanganye kuva mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze biteye impungenge kurushiriza leta y'u Burundi ivyo iravyiyamiriza mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Gaston Sindimwo ubwa mbere ni uko ibyo uyu munyamabanga mukuru byose yavuze nta na kimwe uburundi twebwe nk'abategetsi b'uburundi tubona ko ari cyo nibaza yuko uyu munyamabanga mukuru igihe tubonana naramubwiye yuko yosimba ibujumbura akaraba ibikorwa ibujumbura mugabo gushwa n'umunsi ntaraduha inyishu mugabo akaguma yandura ibihuha bica hirya no hino twebwe urwaruka rw'imbonerakure yavuga narababwiye kuva kera iyo babivuga nk'uko babitanguye uno munsi mu burundi haba hariho ingorane twebwe rero mu burundi rwaruka rw'imihari yose cyangwa imigambi yose rumeze neza rwifashe neza kandi twebwe abarongozi turashima imyifato y'imigambwe iri ngaha i bujumbura cyangwa mu gihugu cyacu cy'uburundi ariko kumenyesha yuko ibyo mu byandiko yavuze birateye isoni aho bavuga yuko abarundi imiliyoni umunani bose bari ku musego ya malariya mbega umurundi iyo bariko arakora ninde naze rero atire agashambara aze nk'aho ibujumbura yirabire ibikorwa abarundi bariko barakora nawe niho yovuga ivyo avuze ariko ariko ngo yavuze vyerekeye ingwi ariko ngo nta mwotsi uboneka inzu itari kwirasha muramaze kuraba neza ko mu mbonera kure ata abantu bakora ayo mabisha abantu bavuga si mu mbonerakure mu barundi bose canke mu banyagihugu bose nta mwonga uburi sato ibidahizwe ni ukuvuga rero hari uwishoba kwikika mu kiza uyica nk'ahandi biba utavuze ngo nimbonerakure murazi ibi twatanguye ibyitwa ngo vyatubaze manda batanguye kuvuga ngo imbonerakure ngo ziko zikora ukuzi ziko gukora kwari ugutegura ingene eh, umuzo w'iyo inserekisiyo uba uno munsi rero twebwe eh, muri leta kandi turashima ingene umutekano wifashe mu gihugu cose c'uburundi ritubona abo aza kutubonera mu nkono twebwe tutiboneyemo ni ukuvuga rero bafise umugambi wundi eh, banyegeje urumva uno munsi ariko batubwira ngo manda ya kane twebwe tumaze- hasigaye imyaka ine itatu ngo tuje mu tu- tuje mu matora bashaka ko tu- kuva uno munsi tuja mu kiringo co guharira manda ya kane mbega baremeye manda ya gatatu hari eh, amakuru atangazwa avuga ko kwigerekezo ry'icenda ry'uku kwezi kwa gatatu hategekanijwe inama mpuzamakungu ijeje umutekano ikaba mu bintu izo kwiga izo kwiga ikibazo c'uburundi mbega bo mwoba muramenyeshwa ikintu kizovuga ku burundi Eh, twebwe twaramubwiye twarabonye akanya ko kubonana n'uyu munyamabanga mukuru twaramubwiye ibi kintu cyose kizofatwa abarundi tutaterereye ibi turaba kandi twaramubwiye yuko neza yuko umuntu twebwe twabonye ko udashobora gukorana akazosubira kuvuga ibyereka uburundi ibyo ntibituraba twebwe turi igihugu cigenga turi muri shyirahamwe mpuzamakungu nk'ibindi bihugu dutegerezwa gusonerwa nk'ibindi bihugu rero ni ukuvuga rero naze ngaha arabe ibyo avuga arabe ko abisanga ngaha mu gice cyose umukuru mushasha w'umuhari senarede charles nditije yatangaje ko uh, umuhari wiwe uzokoresha inguvu kugira ngo ugondoze leta ya murimwo leta ya perezida pierre nkurunziza urundi buriteguriye guhangana n'uyo muhari um, mu nguvu uzokoresha izo arizo zose Eh, ndakubwira baca umugani mu kirundi ngo umukobwa w'ikeha bwenge wabonye ibicu birenze avuga ngo ni inkangaragije mu rugo iwe nibaza ko aribyo ariko arakora kuko turamuzi kare aho aravuga ngo hakubyara bitinya ububyara ntibi- ntibi- ntibe- eh, ntibineshwa Eh, urabona ko iyo ari iyo aho hari nibaza ko atamurundi n'umwe yosubira kugira ubwoba bw'abo bantu abo bantu ntaco bamaze kuko bo nyene ubwabo umugwi wabo nta n'umwe ashobora kuvugana n'uwundi uko bi- basanzwe nabivuze kuva kera bya mbere nuko rero twebwe abarundi musubiye kuri abinzi murafise leta mwitoreye murafise abategetsi mwitoreye kandi mumenye ko ata kintu na kimwe kizobahungabanya ku myaka itanu mwabatoreyeko abenegihugu nibareme ahubwo baje ku kivi kugira ngo ijishwe n'inzara kubera uruzuba nta kintu mu majambo make cyane gose mu kanya gatoye uyu mukuru w'umuhari senarede charles nditije yahora akomoka mugambwe ipona akaba ari ku rundi ruhande rwa ipona rutemewe n'amategeko mwavugakiye gute mu mwebwe muri mugambwe ipona E, ni nashaka kubakosora ubwa mbere yahora ari mu mugambi adasikana iprome kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu yagiye mu runani rwitwa senarete abo rero usaba badasigana kuko bagwanije badasigana ivyo arimwo ivyo ariko arakora ntuzobibaze umugambi adasikana iprome na na rimwe ni ivyiwe biri mugatwe kiwe mbere murazi ko yahora ari muri biro bikuru vy'umugambwe baramutwara bamwe bo muri kuradira rehabilitation ubu nabo nyine baramutaye nka kanubu twebwe rero urabaza iby'umugambi ibibazo umukuru w'umugambi twebwe abo o ntaco dusangiye eh, ni hamwe ibirunge bitarunze nyoko nturungarunga ntaco dusana nabo vice perezida wa mbere burundi gaston sidimwo murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye murakoze namwe kuri kumbaza ibyo bibazo radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ku yindi nkuru yerekeye uburundi abana batatu bo muri site ya gateri yo muri komine buganda y'intara ya cibitoke nibo bamaze kumenyekana ko bitavye imana bivuye ku buraro budashemeye buvugwa muri iyo site imiryango iri muri iyo site itera kamo ababishoboye kuyigarukirako umumenyeshamakuru wacu diane ndonse yishikiye muri iyo site yegeranirijwemwo abateshejwe izabo abavyeyi b'aba bana bamaze kwitaba imana bavuga ko inyanduruko ari amazi yama yimburuka aho baryamye ivyo bikunyuka iyo imvura yaguye kuko amazi yayo yama atemba aca mu mazu babamwo ndagijimana natanael ni umwe mu bavyeyi baherutse kubura ikibondo cabo kuri uyu wa gatatu atwiganira uko umwana yafashwe yafashwe ashuherewe umushuhera uraza hanyuma atangura kururumba biturutse ku mazi yadutse mu nzu kubera imvura nyinshi yari yaguye cyane hanyuma rero tuca turabura n'ingufu zo kugira ngo dutabaze tuvuze tunyaruka vuba twagiye gushika kwa muganga umwana yamaze kurengerwa aca arapfa izo nzu zubakishijwe amabati kuva hasi gushika hejuru kandi zikaba zubatswe mu buryo bw'amahangare abanyagihugu bahaba batwiganira ko bari bazubakiwe mu kurindira ko bubakirwa amazu afise uburaro nyabwo ariko kugeza ubu imyaka ishika cumi iraheze bakizibayemwo mu miryango amajana atatu n'itanu iba muri site gateri ijana na mirongo ibiri n'indwi niyo imaze kubakirwa amazu umukuru w'iyo site niyo nkuru ibrahim avuga ko muri iyo miryango itarubakirwa mirongo itatu n'icenda ari ibangamiwe kuruta iyindi aha ni mu gihe umuryango umwe uba mu cumba gipima metero zibiri kuri zitatu ico cumba nyene nico gicanwamwo kikabikwamwo n'ibindi vyankenegwa hamwe n'uko umuryango wose ari ukika umusaya igihe c'ijoro uyu mukenyezi asaba ko bogarukirwa mu kubakirwa amazu y'uburaro bwiza ni ukuri mworaba ukuntu mwadushikira imbere mukadusabira ni ukuri twe ngaha turamerewe nabi gose nka nk'umuntu afise nk'abana indwi canke bangahe nta kuvuga ngo hariho akumba bose umwana se na nyina bose basasa ikirago kimwe ivyo bintu ni ukuri ivyo bintu basha ni ibintu biteye isoni gose nk'ubure n'imvura iriko iragwa ni ukuri aha aye n'akamaramaza ubu niko muje musanga hamaze no gukamuka hambavu y'ayo mazi ukurundana mu ihangari imwe igabuwemwo utwumba cumi na dutandatu abahaba bavuga ko ingwara zifatira ku isuku rike nka mbandakara n'indwara zo gucibwamwo harimo na korera zama zabafashe umukuru wa site gateri niyo nkuru ibrahim asigura ko biva ku bukene bw'ubuzu bwa sugumwe kuri abo bantu baha muri site gateri n'ikindi kibazo ngaha kihari urabona n'amatwarete aba bantu bo ku mahangare nta matwarete bafise kandi no mu mazu nyene iwese zageze aronka bamwe bamwe kuvuga hari benshi gose badafise amawese bigaca bituma rero bamwe bamwe baza barifashisha kuja mu mashamba mu gisanze n'ibindi ugaca usanga rero rwa rusazi ruvuye hariya mu gisanze ruza ruraza rugwa kumbure kuri vyombo bakoresha canke ku bindi bintu bisanzwe vy'ubuzima bwa misi yose bakoresha ngaha mu rugo usanga rero abantu bagiye barafatwa n'indwara z'ivyaduka zidasanzwe zimenyerewe ruhande rw'abajejwe intwaro bavuga ko icyo kibazo cy'uburaro bakizi kandi ko bariko baragerageza kubakira uburaro abo banyagihugu emmanuel bigirimana arongoye komine buganda abo bantu turazi neza yuko bari mu buzima butoroshe ariko rero nk'uko mwabibonye turiko turagerageza kuraba ukuntu twabavanamwo ariya mazu y'amahangara mwabonye ko twatanguye kububakira abambere nibaza yuko baza baradashitsemwo ariko kandi abasigaye nabo twibaza ko mu minsi iza hariho umugambi dufashamwo na parisi bariko baragerageza kuraba ukuntu bazobavanamwo ajya amahangara abanyagihugu bo muri site gateri bagizwe n'abahutu abatwa n'abatutsi abajeje intwaro bavuga ko bamwe bahaje bahungutse bava mu bihugu bihana imbibe n'uburundi abandi bakahaza kuko ari ba ntaho nikora muri komine buganda mu ntara ya cibitoke diane ndonse ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
ngewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tuve mu burundi tuje mu rwanda aho ubushakashatsi bwakozwe n'ihuriro nyarwanda rishinzwe gutanga intererano mu by'amategeko bwerekana ko igitigiri kinini cy'abanyarwanda batazi uburenganzira bwabo mu bijyanye n'amategeko ibi bituma umunyagihugu uburenganzira bwiwe buhonyanzwe adashobora kumenya aho abariza ikibazo ciwe ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyeshamakuru wacu asumuta kaboyi mu baturage ibihumbi bitanu magana atanu na batatu bakoreweho ubushakashatsi abagera kuri bane ku ijana ni ukuvuga abarenga gato magana abiri nibo basubije ko bazi neza uburenganzira bwabo naho mirongo ine na batanu ku ijana bavuga ko bazi buhoro ibigendanye n'uburenganzira bwabo mu gihe abagera kuri mirongo itanu n'umwe ku ijana batazi namba uburenganzira bwabo cyane cyane mu byerekeranye n'amategeko munyamahoro rene ni umuyobozi w'ihuriro nyarwanda ritanga ubufasha mu by'amategeko twasabaga ko abaturage bakangurirwa bakwigishwa ku bijyanye n'uburenganzira bwabo mu nama zitandukanye haba mu muganda ko byibura hajya habaho igikorwa cyo kwigisha abaturage amategeko y'ibanze n'ibyo twavuga by'amategeko ajyanye n'ifungwa n'ifungurwa cyangwa byo gufungwa by'agateganyo mu rwego rwo mudugudu byibura abaturage babasha kumenya uburenganzira bwabo ingaruka zibageraho zikomeye ni uko iyo umuntu atazi uburenganzira bwe ntamenye no kububurana icyo twabonye ni uko uburenganzira bwabo kugira ngo azamenye ngo nimba ndi mfunzwe kuri polisi nzahagira iminsi itanu nimba muri polisi ngiye muri pariki naho nzagira indi minsi itanu nimba ngiye mu rukiko bakemeza ko ngomba gufungwa by'agateganyo ya minsi mirongo itatu iyo irangiye bataregeye urukiko ko byibura ngomba kujya gusaba ko cya cyemezo bacyongeresha kugira ngo iminsi izajye none ugasanga rero abaturage ntabwo babyumva madamu mukamana florence wo mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali umwe mu bagiye mu baturage akora ubushakashatsi yasobanuye ibibazo basanganye abaturage ahanini bishingiye ku bumenyi buke bafite mu bigendanye n'amategeko hari abo twasanze abantu babo bamara amezi atatu abiri bari kuri polisi batari baburana kandi batarajyanywe no muri gereza nibura ngo babe bategereje ya minsi igenwe ugasanga baracyari aho ngaho gutyo bityo rero umuturage ukabona ari mu gihirahiro haze ngo umuntu we arakatiye haze ngo umuntu we yaraburanye gutyo gutyo kutamenya amategeko ku baturage bigenda bigira ingaruka zikomeye nk'uko umuyobozi w'ihuriro nyarwanda ritanga ubufasha mu by'amategeko bwana kananga andrew yabisobanurira radijwi rya amerika iyo batazi uburenganzira bafite iyo batazi aho babariza bigira impakite y'uko bicara ibibazo bakabigumana ejo hagira umuyobozi runaka usura abaturage bakamubwira ati mfite ikibazo cyanjye kimaze imyaka ibiri itatu n'itanu by'umwihariko mu gufatwa n'ifungo hari icyo twavugaga rirahari amategeko arabiteganya ni na ngombwa ariko hari uburenganzira umuntu agomba kumenya aba afite ugomba kumenya yuko ufite uburenganzira bwo kugana n'umuryango wawe igihe bagufashe bagiye kugufunga baragufata bakagufunga nibyo bivamo iby'agateganyo bashobora gufata bakagufunga ejo bakakurekura ariko hari uburenganzira ugomba kumenya niba bagufashe ukamenya yuko ufite uburenganzira bwo kubwira kuvugana n'umuryango wawe ukababwira yuko bagufashe cyangwa ufungiye ahantu runaka ukamenya yuko ufite uburenganzira bwo bwa mbere bw'ibanze bw'uko igihe bavuga ngo baje kugufata cyangwa hari ibyo bakurega ugomba kuba uzi ugomba kuvugana n'umwavoka abakoze ubushakashatsi bavuga ko basaba leta kwigisha abaturage bakamenya neza uburenganzira bwabo ibi bigakorerwa aho abaturage bahurira hose yaba mu muganda rusange ndetse no mu nama zihuza abaturage metero nkongore laurene umwe mu bakomiseri bagize komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mu rwanda nawe yemeza ko leta ishyira imbaraga mu kwigisha abaturage ibikorwa binyuranye cyane cyane bibaganisha mu iterambere ariko ibyo kwigisha ku burenganzira bwa muntu bikiri hasi inzego za leta ntabwo bashyira imbaraga zihagije mu kumenyekanisha amategeko no kumenyekanisha uburenganzira tuvuge iby'ubuhinzi iby'ifumbire n'ibyo byose ubona birimo imbaraga zihagije n'amafaranga ahagije mu rwego rwo kubimenyesha abaturage ariko ibijyanye no kumenyesha abantu uburenganzira bwabo n'amategeko usanga bikirimo intege nke bidahagije wenda n'inzego zakabikoze ugasanga zidafite ubushobozi ni ukuvuga amikoro ahagije kugira ngo bikorwe ubushakashatsi kandi bwasanze hakiri byinshi bikenewe mu rwego rwo gutanga ubutabera bwuzuye ku baturage bamwe mu bashubije bagaragaje ko byafashe igihe gisaga umwaka bategereje ko urubanza rwabo rurangizwa abaturage bakerekana ko ikibazo cyo kurangiza imanza kikiri ingorabahizi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isaa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaza amahoro ikiganiro ejo mu mashuri ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumviriza ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
mu rugendo rw'iyo rwa mbere i bagdad muri iraq james mattis umushikiranganji wa amerika ajejwe kwivuna abansi yarashimiye igisirikare ca iraq ku bikorwa bihambaye cakoze kandi kuba ubu bafise intumbero yo kubohora uburengero bw'igisagara ca mosul abanyagihugu ibihumbi amajana ba iraq bararindiriye ko mosul ibohoka yose mu buryo bwihuse aho ni mu gihe bamaze imyaka ibiri bageramiwe na leta ya kisilamu ubugizi bwa nabi bugerwa na leta ya kisilamu bwerekana neza ko atari ikintu kibangamiye irake na siriya gusa ariko ko n'akarere nako nyene katorohewe kimwe n'isi yose ivyo bivugwa na liyetona general stefan townsend umuyobozi mukuru w'igisirikare c'urunani rwiswe combined joint task force operation inheritance resolve ku mugwa mukuru wa iraq umushikiranganji wa amerika james mattis yabwiye abamenyeshamakuru yuko igisirikare cya iraq gishigikiwe n'ibihugu birenga mirongo itandatu bigize urunani rw'ibihugu biriko biragwanya leta ya kisilamu muri iraq na siriya yarashimiye ibyaranguwe n'igisirikare cya iraq avuga ko babuze abasirikare babo ariko ko bahavuye bitunganya neza bonyene kimwe n'ibigwanisho byabo ati kandi inyuma y'amezi atari make barashoboye kubohora ubuseruko bwa mosul baromora leta ya kisilamu mu itangazo yasohoye lieutenant general townsend yavuze ko igisirikare cya iraq cerekanye ko gishoboye kandi gitunganijwe neza townsend avuga kandi ati naho leta ya kisilamu igenda igira ibitero ku basivile igisirikare cya iraq kibandanya gukora uko gishoboye kose mu gukingira ubuzima bw'abanyagihugu muri mosul kitaravye ubwoko bwabo canke imigwi baturukamwo ati bareretse abanya iraq kunga ubumwe mu gihugu cabo Townsend avuga kandi ati kugeza ubu ubwo runani rw'abasirikare bafasha igisirikare cya iraq ruramaze kugira ibitero vyo mu kirere bigera ku bihumbi icumi ku bagwanyi ba leta ya kisilamu muri iraq ati baramaze kandi guha ibikoresho n'imyimenyerezo abasirikare ba iraq bagera ku bihumbi mirongo indwi
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere nta nkeka twizere ko izorushiriza radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu ya ibi ni bike muri byinshi abarundi twabonye jamesi kabrise kabrise ndagukunda cyane
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi mugire ibihe byiza mubandanye no gukurikirana ibiganiro byacu mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.